Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'isa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda muri kumwe na frederic nkurikije amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu burundi yategekanijwe mu kwezi kwa gatanu mu gihe ayandi matora arimwo amatora mukuru w'igihugu ahategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga mu myaka ibiri iri imbere yamara abarundi batari bake barimwo abarongoye abandi hamwe n'imigambwe baracari hanze y'igihugu mbega umurwi w'igihugu wigenga seni ujejwe gutunganya amatora ugejejehe ico gikorwa mbega imigambwe yoyo ivuga iki kuri ico gikorwa co gutegura amatora ibintu mwifuza ko vyorangurwa imbere y'ayo matora kamarampaka hamwe n'imbere y'amatora ategekanijwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibihe mu kiganiro muri sangati uyu munsi twatumiye komiseri ajejwe inyigisho no guhanahana amakuru mu rwiseni prosper ntawurwamiye mwiwe neza prosper ntawurwamiye
mwiriwe neza murakomeye
turakomeye mweho n'impore ni amahoro
ni vyiza cane turi kumwe kandi na zeno nimubona umukuru w'umugambwe parena mwiriwe neza zeno nimubona
mwiriwe neza murakomeye namwe
yego turakomeye ni vyiza cane turi kumwe kandi na abera gashatsi umukuru w'umugambwe ipona wemewe n'intwaro yo hagati mu burundi mwiriwe neza abera gashatsi
mwiriwe cane murakomeye
turaho kandi umugambwe wadasigana itona ni umugambwe wemewe n'amategeko nta wundi mugambwe rero utemewe ubahari uwo nta mugambwe uba urimo ego mereka rero tutatesheje akanya bariko baratwumviriza dutangure kuri mushigantahe prosper ntaho rwamiye igikorwa co gutegura amatora mu kigejeje hehe
mwakoze kumbaza ico kibazo aho igikorwa co gutegura amatora ubu kigeze umugwiseni uherutse gushira ahabona urutonde rw'ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishiriza ko urwo rutonde nabwo ahenshi usanga ari nk'amashuri abana bigamwo n'ibibanza hafi ibihumbi bitatu n'amajana indwi na mirongo itatu na bitatu nicyo bita centre d'inscription mugabo muri ivyo bibanza rero harimwo ahantu bazokwandikira ico twokwita bureau d'inscription canke unité d'inscription ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atanu na mirongo umunani na batatu
iyi ntambamye gushika ubu mubona ko mushobora kugira n'izihe muri icyo gikorwa
nibyo nta gikorwa kitabura ingorane ariko muri rusange nta ntambamyi tubona z'agacamutwe zobuza ko icyo gikorwa gitegekanijwe mu kwezi kwa gatanu kiba
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari imigambwe itavuga rumwe na leta yanse kwitaba ayo matora muribaza ko ivyo bishobora gushika muri ayo matora yose yimirije
izabona kwibaza mbwe igikorwa kimbije n'icupa rikubene igihugu ibisabwa n'amategeko kugira bitaba amatora gushika ubu rero sinokubwira ngo banaka bazoza canke banaka ntibazoza ahubwo no kubabaza umve ko bazokwitaba urwo rubanza hari ikintu mu murwi wanyu mwokora kugira ngo abanyapolitike bose bizereye ayo matora
ico kiri mu gisata no kwita c'inyigisho zo gukunda igihugu izo nazo zitangwa mu mpande zitandukanye ziratangwa mu migambwe hari n'ubushikiranganji bujejwe inyigisho zo gukunda igihugu ubu nibaza yuko mbere isekeza ririho mu gihugu n'iryo gusigura iminyanyo z'ibwirizwa nshingirizo navyo abarundi bose bariko barabikurikirana ba barundi bari mu gihugu hagati canke abarundi bari hanze
mu gihe umurwi wanyu utoba ari wo uzotunganya ayo matora agace mucira abazoba bari mu murwi uzobujejwe gutunganya ayo matora nakahe
ico kibazo sindagitahuye neza ibwirizwa nshingiro rivuga yuko abategura amatora ari umugwiseni niko ndabizi sinzi ivyo bindi iyo vyoba bizananye mugabo bishitse urumva si twebwe zizoba ari ingingo z'igihugu ego reka namwe zena nimubona mutubwira ukuntu ayo matora ariko arategurwa birabashimisha bwebwe ku gato kanyu eka no ku giti c'aba abo murongoye mugambwe ipona mushikana zeno
nuko babajije jewe ego
mwabajije zeno ego zeno
mu bisanzwe iri bwirizwa shingiro ririko rirahinduka uno munsi abanyapolitike harimwo n'umugwi niba atabyirengagije cyari igikorwa cyategerezwa guhinduka imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri ibyo hariho ingingo hasaba yuko i- ai- urupapuro rw'inzira rwa- rwategekanijwe kuri ayo matora mu ngingo ya mirongo ibiri n'umunani basaba yuko bohindura ingingo bohi- bokwisunga ingingo y'amajana abiri na mirongo icenda n'icenda y'ibwirizwa shingiro akaraba ingene ibitigiri byategekanijwe vyarusha ku bunkehwa no ku bakenyezi vyoringanizwa neza gusumba kugira ngo bishike ku ntego amajana abi- eh, ku ntego y'amasezerano y'arusha ivyo rero vyateza kwigwa n'imigambwe yose icyo twaravyumvikanije n'umugwiseni urimwo ariko uko vyagenze ubu uko tubibona uku ah, bifuza ko abazwa ntibabajijwe nzi ko ibwirizwa shingiro ryoba ari ryo imigambwe mikenya cyangwa ryoba ari imigambwe myinshi hamwe yoba ari myinshi rero twaba twarakumiriwe kandi twari dufite intererano dutererana duterera kuri icyo kibazo cyane na kare- na cyane cyane ko ibwirizwa shingiro ryahaheruka twari dufite icyo turikema mu gutandukanya inzego z'igihugu mu kugabangana ubutegetsi bimwe iyo inama nshingamateka n'inama ya- ijejwe ubutungane ayo ya- le pouvoir judiciaire la pouvoir exécutif no kugabangana ubutegetsi ku bitigiri vy'amoko Eh, kuri ivyo bitigiri vy'amoko umushiya ntaheze no haba gutandukanya ubutegetsi iri bwirizwa shingiro ntiryabitegekanye ntiryabitandukanya nicyo gituma mubona izi ngorane ziriho haba no kuta- no kugabura ubutegetsi ku- bakurikije umwoko nta biriho hari inyama gusa baba baragabuye nkurikije amajambo bahora bavuga n'ijambo ndakunda bagabuye ibibanza gusa n'ahandi ubutegetsi nta bwagabuwe ego mushiya ntaheze no Rero- nimubona kuri ico kibazo nyene mwavuze c'ibitigiri ukuntu ubwo butegetsi bwugabanganywa hi- ah, hisunzwe ubwoko hariho abarundi benshi bavuga ko ivyo ari nko kwemeza amacakubiri bakayashira mu mategeko bakayemeza mu mategeko abo barundi mwabwira iki
nta kwemeza ntuzeye iyo muri demokarasi bavuze ko ubutegetsi bugabugwa sinibaza ko demokarasi ari iy'amacakubiri abavuga ati ubutegetsi buga- bugabugwe n'inama nkenguzama- n'inama nshingamateka n'ina- na- na- n'ubutungane na na leta ubutegetsi bugabugwe sinibaza ko rero demokarasi yoba ari iy'amacakubiri mugabo no ku bwoko baragira bati kubera ikibazo haba hariho indyane bapfa ubutegetsi ntibisubire kugaruka ntibabusangire kugira ngo bakinge ubutegetsi gituma ah, babugabura bakurikije amoko mwibuke icyama icyatumye amasezerano y'arusha aza ko ari uko abahutu bagira bati ubu iyo leta iri mu bwoko bumwe n'igisoda kiri mu bwoko bumwe irarenganya abahutu kuko ntiharenganya abahutu harenganya inzego nicyo gituma rero izo nzego bagira bati bazisangiye icyo kintu gica kihava rero si amacakubiri ahubwo ni Mu- ukuza mu ka- kuyakinga mu kanya gatoyi ukuntu amatora ariko ategurwa muri iki gihe murayizeye muzoyitaba umugambi wanyu
amatora uko bitegekanije amatora iyo ariho ah, baravuga ko ubu tugeze mu ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro rero ah, ni ni gutora ego canke oya gushika ubu bavuze yuko ibyo gutora ego canke oya bitavugwa n'ibikorwa ah, ibwirizwa abagenga ibwirizwa abagenga amatora ya komisiyo elektorale hari habo yavuze ko ibyo bakora itayiraba urumva rero bihejeje kutayiraba tuca turondera uriko araringaniza amatora tugaca tumubura Eh, kuzoyitaba no kuzoyitaba niho hagera ico kibazo tuzo- tuzobahinyisha ico kibazo co kubura ah, abatunganya amatora turakigaga Igihugu tu- si- mu turakigaruka bisanzwe ko nk'ubu ubu twatezwa kuba twaronse ibwirizwa shingiro ubu sino kubwira neza ibirimo ntayirironse mu bindi misanzu bategereza kubiduha ofisiyerema kugira ngo tugire icyo tuyigishije ko natwe icyo twovuga tuti muze murinegurike cyangwa mushimike ego me umusha nawe prospera ntarugamiye mu kanya araduha umuco kuri ico kiba- kuri ico kibazo ariko reka tubaze na musha ntaye abere gashatsi nawe nyene ukuntu umugambwe prona babona itegurwa ry'ayo matora duga kwijambo
Eh, murakoze twebwe mu mugambi w'abadasigana leta ku bijyanye cyane cyane n'integuro y'i- y'aya matora y'iri bwirizwa shingiro Eh, icyo twavuga ni uko umugambi w'abadasigana leta washoboye gukurikirana kuva mu ntango kuva bashyiraho umugwi uhinyanyura iri bwirizwa shingiro umugambi w'abadasigana leta wari ufise uwuserukira umuhinga hama twagenda tubikurikirana eh, gushika n'uno munsi hama eh, iryo bwirizwa shingiro umuganga w'adasigana ipfona ndetse warashoboye guterera ku bijyanye n'ibyagiye bihinyanyurwa muri iryo bwirizwa shingiro aha rero tukavuga tuti umuganga w'adasigana ipfona uno munsi eh, aho ugeze ni ukuri kurabikurikiranira hagufi kugira kumbure eh, ku kibazo kijanye no kuzotora yego canke oya umugambi w'adasigana ipfona ico nomenyesha abanyumviriza ni uko uzokwitaba uriko urakurikirana ubu kumbure prospere araza kuzi- kubishikiriza abo ba- i- aho novuga bageze nk'uno munsi numvise ko bariko bashiraho cane cane abazogira ah, abazoharura abazokwitaba ayo matora aho rero naho nyene umugambi w'adasigana ipfona warabikurikiranye Ah, novuga ko rero gushika kuri ino saha umuganga w'adasigana ipfona uriko urakurikira hama kumbure nitwinjira mu ido n'ido mu byahinyanywe n'ibindi aho noheza nkagira ico shikiriza mugabo novuga ko ipfona yarakurikiye ndetse eh, mvuze mu ndwi iheze imigambwe eh, novuga ihurukiye muri forum de parti politique mu burundi eh, ku munsi mu ndwi iheze yarashoboye gus- nayo kuronka inyigiye abakuru b'imigambwe barasiguriwe barahabwa ni- n'iyo nteguro y'ibwiriza nshingiro rishasha kugira ngo nabo bagire ico baterereye iyo nama yarabaye mu ndwi iheze hari ikintu ah, mwobwira nk'umurwi ujeje gutunganya amatora cane cane mu vyerekeye ukuntu ico gikorwa cogenda neza murashima vyose nta kanenge nta tunenge turimwo gushika ubu mubona mu mugambwe wanyu
utunenge ntitubuze utunenge ntitubuze icyo nabwira umugwi seni ni uko koko woba umugwi wigenga kuko twagiye turabiraba hamwe hamwe aho usanga koko naho umugwi seni uri ngaho turabye mu gushyiraho abawuserukira novuga mu gifaransa le demembrema de la seni eh, tugashika cyane cyane muri ino minsi aho bariko barashyira abazoba bariko bari- barandika urabona ko koko ko hari ibibazo bitari bike aho usanga hamwe hamwe ba- bagerageza kwandika baka- bakandika abazoharura mugabo bukeye ugasanga into- intonde zahindutse aho rero nokebura umugwi seni ko woba umugwi wigenga ukakora igikorwa nk'umugwi wigenga eh, abari kumbure mu mugambi uri ku butegetsi abari mu- muri administration ntibaze barabi- barabinjirira babinjirira baba umugwi wigenga kuko aya matora y'ibwirizwa shingiro eh, ni nayo kumbure eh, baratubwiye ko abazokwandika ubu batazosubira kugira n'abandi kwandika kuko abazaba banditse ntibazoca bitaba n'amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri murumva ko ico gikorwa rero gisaba abantu bizewe na bose bakora ico gikorwa mu ntumbero yuko amatora yoba amatora meza cane Eh, mu imbere y'uko duha ijambo umushana hahe eh, prosper ntarurwamiye kugira ngo yishure ivyo bibazo eka vyo kwigenga n'ibibazo cane cane vye- vyerekeye abatunganya amatora reka tubanze duhe ijambo munywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'amerika amede amede mwiriwe neza
Mbiriwe neza muri hehe
mbiriwe neza neza ubundi bwa mbarangwe bwambarangwe ni hehe
mu ntara ya kirundo mu kirundo egome mu izina ry'ikirundi ninde
Ha?
izina ryawe ry'ikirundi
nimubona nimubona nimubona ni mubona amede murafite ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane eh, kwitegurwa ry'amatora mu burundi
yego cyane icyiyumviro ngomba guterera ni uko no himiriza umugiseni igihe cyo gutunganya amatora no gukurikirana aba iri yandikwa ririko rirategurwa nuko utokwigira uvogerwa wokora wigenga by'ukuri nk'uko wama wabikoze kandi twizere yuko tugomba yuko uzosumbirizaho ukuntu wabikoze n'indi myaka iheze kugira ngo by'ukuri n'abatashoboye kubona yuko batashoboye kuba bari ngaha mu burundi babone yuko uri kurakora wigenga kugira ngo kumbure mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora y'umukuru w'igihugu ariko araba bazobone bati ariko warakoze wigenga reka rero natwe tuboneraho akaryo ko kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu kugira ngo dushobore natwe kuba mu nzego
murakoze eh, nimubona amede reka ico ni ikibazo cari cashikirijwe na mbere reka duhe ijambo umushana prosper ntarugamiye agire icavuze kuri ivyo bibazo vyose
Eh, murakoze icyo nubwira abarundi n'amakungu batwumviriza ni uko aho ibikorwa bigeze ubu nk'uko bamwe bamwe bagiye baraca ku masonga uw'imigwi sepi n'imigwi sesi ni ukuvuga imigwi serukira seni ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amaporovensi iramaze kujyaho ubu igikorwa gikomeye giherutse gukorwa ni ukugena abazorusansuma abantu abo nabo ni bamwe bazoba bakwiragiye ku mitumba uno munsi mu ntara zitari nke batanguye inyigisho tukaba twizeye ko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri ataki duciriyemo itariki tuzoyishikiriza mu minsi ya vuba iyandikwa ry'abenegihugu bifuza kwitaba amatora rizoba ritanguye iyo ngira ngo ni mu bya mbere navuga ibisigaye nabyo nk'ibijyanye n'ibitabo bazokwandikwamwo ubu seni iyi sosiyete yatsindiye iryo soko iri kirabitanga twizeye ko muri iyi minsi icyo gikorwa kizoba cyaheze hama ibyo nabyo badusaba by'ubwigenge ni ukuri twebwe turagerageza gukora uko dushoboye twigenga ariko kwigenga ubwa mbere no kubahiriza amategeko hama kwigenga no kuvuga yuko si kuba kudakorana n'abantu kwigenga n'ibyo mu gusena urigenga ariko wigenga ukorana n'inzego zitandukanye kuko hari ibikorwa sena ubwayo itokwishoboza turakorana n'imigambwe n'ikimenyamenyo igihe twashyiraho abo bantu imigambwe twari isabye amazina muri bo turatora kumbure ho bari imigambwe itashimishijwe n'ibitigira ukuntu bingana ariko muri rusange bose basa n'abarimwo hama ikindi naco ku bijanye n'abo bantu bavuga ati mbega hageze hazogera ryari gusigura ego cyangwa ya ico gihe ntikiragera igikorwa kiri ubu ni ugusigura impinyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro izo mpinyanyuro nazo zisigurwa n'inzego za leta canke ab'inzego za leta zatumye izo siguro nazo zihabwa abarundi bose mu budasa bwabo baba bari mu migambo yumva ko iri ku butegetsi cyangwa imigambo biba yumva ko itari ku butegetsi n'ikimenyamenya nta n'umwe ahakana ko atazi ko ibwirizwa shingiro ariko rirasigurwa muti none n'iryari hazogera abantu bakagira uburenganzira bwo kwigisha oya canke ego ico ni igihe umukuru w'igihugu aba yararitse abenegihugu iyo araritse abenegihugu itegeko rivuga ko ashobora kuba ararika iminsi mirongo itandatu imbere y'uko itora riba cyangwa iminsi mirongo ine n'itanu mbere y'uko itora riba muri icyo kiringo rero imbere y'uko itora riba hari indi minsi cumi n'ine itegekanijwe mu gifaransa bita kampanye electorale ni muri iyo minsi cumi n'ine iba itora rigira ribe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ati muri mwe rero badusigura by'ibwirizwa shingiro jewe naranyuzwe nzotora ego ubundi nati muri bintu badusigura by'ibwirizwa shingiro jewe sinanyuzwe harimo akaze nzotora oya muri icyo gihe rero imigambwe n'abandi barafite uburenganzira bwo kugira icyo nakwita kampanye ya yego na kampanye ya oya ariko mwumve ko ubu iyo kampanye itaragera ubu kampanye niyo gusigura imyinyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro kugira ngo umurundi azotora icyazi ngira ngo ku byari byashikirijwe n'ibyo noba ndatanga ku inyishu ibisigaye turaza turebandaye mu bibazo biza gutangwa yego mereka duhe ijambo mu kanya gatoya cyane rwose zeno nimubona agira icyo avuze cyane cyane kuri icyo kibazo cy'ubwigenge reka ninyishe mu mugihaye mu kanya gato zeno
ubwigenge ntibibaza ko ari byinshi cyane kuko uyu nyine prosperi yaravuze ko ibyo leta ikora badafite uburenganzira bwo kuyihagarika urumva nta bwigenge bagira
mushenkahe abere gashatsi ikibazo cy'ubwigenge mwari mwagishikirije mwaba mwanyuzwe n'inyishu zitanzwe
murakoze ku nyishu umu prosperi aduhaye nibyo umugwiseni uragerageza kandi yatubwiye neza yuko bategereza gukorana na leta birumvikana n'imigambwe n'abandi ariko kandi icyo tuvuga ni ikihe kandi umuguseni urumva ufise abawuserukira gushika hasi kure aho twavuga tuti yumvise akamo twateye bogerageza bakaba hafi cyane cyane ababaserukira mu ntara masepi ababaserukira mu masesi hama bakumvisha ko abarongoye intwaro nibyo bokorana mugabo ntibagende cyane cyane babinjirira babategeka ati kuri ngahanyi kuri aba bantu babaja rusansere bo ngahanyi aba basohotse mubahindure mushira haba anyi muri ico gihe kumbore bo bivuga ntakiri kare mugabo ntibabatamike ngaho nibaza ko byoheza bigatuma abarundi bose abashaka gukurikirana aya matora ndetse babona ko koko umugwi ubaserukira kandi uri kubatunganiriza neza eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na steve mwiriwe neza
mwiriwe neza ni sawa ku ijwi rya amerika yego muri higa steve
Eh, ndi ngaha mu gisagara ca bujumbura izina ry'ikirundi ninde
izoyiheba sinzoyiheba murafite ikibazo murafite icyumviro
Eh, nashaka kuvuga ku vyerekeye ivyo vy'ibwirizwa shingiro yego Eh, baravuze yuko baza kwigisha ego canke oya mugabo eh, kumva umengo abatekanye bamwe mu gihe ba- bari ba- ba- ba- mu gihe baba batembereye ahantu kanaka bavuga yuko bo bamaze kunyurwa n'ibwirizwa shingiro ba- bigisha ego mugabo abagisha oya nabo bakaba batararonka uburenganzira kugira ngo bigishe oya ariko nkabaza none kubera ko bavuye ko baza kwigisha ego canke oya mbere yo kuza mugabo ba- batabanje kwigisha abanyagihugu babwira ati ibwirizwa shingiro rihinduwe uku hahinduwe iki kubera imvo ni- izi n'izi n'izi n'izi bahisemo kurihindura rero mubona gute yu- ryohindurwa canke gute nibaza ko bari kubanza bakigisha abanyagihugu bakabatahuza neza n'impamvu rihinduwe kugira ngo bamenye ko bashobora gutegura ego canke oya mugabo bazi impamvu ryahinduwe murakoze steve sinzoyiheba eh, mushana na prosper ntaurwamiye koze namwe hari abatetsi bashobora kuba baratanguye kwigisha gutora ego mu gihe ah, bashaka kubwira abanywanyi babo ko batora oya batararonka ubwo burenganzira mbere hari ibihano bi- ah, bitekanijwe ku bantu boba barenga kuri ayo mategeko ko mwatuwi ko igihe cyo gutangura kwiyamamariza ayo matora kitaragera
Eh, murakoze kumbaza ico kibazo ico kibazo abantu baba bakigaruka kuko sinzi ko inyishu dutanga itarabanyura ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi niyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanguza icese igikorwa na kwisekeza ryo gusigura ivyahindutse mu ibwirizwa shingiro hari mu komine ya bugendana mu ntara ya gitega muri ico gihe rero imbere y'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ararika abenegihugu kwitaba amatora nyezina ikintu bita mu gifaransa convocation des electeurs leta iba ifise umugambi iriko irakora ni muri iyo ntumbero rero leta iri gusigura ibwirizwa nshingiro ni uburenganzira bwayo bwo gusigura ibwirizwa nshingiro kuri mu mabanga ijejwe aha rero nagomba ndahavuge abarundi n'amakungu banyumva batwumve neza kuko ngo urubanza rupfira mu ruvugano kandi ngo inkware zisezerana mu masesa muri iyi minsi nyene icobora mukuru w'igihugu atararika abenegihugu kwitaba amatora seni nta burenganzira ifite bwo gukontorora akazi ka leta kandi wozeno abishimika ko niba atari muri kampanya ya politiki atatubwira ati ingingo y'ibwirizwa nshingiro muba murenze n'iri leta ibandanya amabanga yayo ikora mu mabanga yayo rero hoba harimo n'ibyo byo gusigura imbwirizwa nshingiro kumbure no kuvuga aho yoba ihagaze n'ibisanzwe kandi babyumva mugabo ari kampanya yo kuvuga ego canke oya iyo ntiragera twebwe rero seni naho duhagaze kandi niho tuzobarizwa ko mu gihe batanze uburenganzira bw'abigisha ego n'abigisha oya hari uwabujijwe aho baritwara seni tuzogira ico tubivuze ko muga ntubaze seni ubungu ikonora ivyo leta iriko irakora ubwo burenganzira mu ibwirizwa nshingiro ntibabuhaye seni aca mbari ati urasubira usome neza mu ngingo iyi n'iyi n'iyi hari ingingo mutasome neza vyodufasha ariko ntibaze barakuze inkuru ku maradiyo babwira abantu leta iriko irakora amabanga yayo ijejwe twebwe sitwe dukontorora leta muri iki gihe
Eh, mushana heze no eh, nimubona mu kanya gatoya cyane rwose inyishu
leta ntawuyibujije amabanga yayo yo gu- yo kuringaniza ibya leta ni uburenganzira bwayo mugabo ikibazo cyerekeye amatora ni ukuvuga haba ego na na oya ivuze ko ishobora kwigisha kandi nabo muri leta baramaze kubiharira kenshi bati reka ntiyaragera reka leta nibireke uwo oye agejwe kuringaniza amatora akica amatwi none wewe wumva a- a- a- a- yigenga gute nabo muri leta nyene bo nyene bagira bati reka ivyo oye birekereka kwitwigishe gusa nayo ivyo gutora yego canke oya bizoba bifise umwanya wabyo none uyo yoba ajejwe ko kuringaniza iki atabimaze ataringanije ivyo nyene hanyuma kuri ibi vy'ibwirizwa shingiro i- iyo komisiyo electorale mu rupapuro rw'inzira rwa rw'amatora ya cumi na ya cumi- rwasinywe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yari yari ifise yari ni sinyatere w'urwo rupapuro rw'ingene ibwirizwa shingiro ryohinduka kuri ivyo nakubwiye ku vyerekeye amasezerano y'arusha none uburo rifise n'iyi iyo yagiye kwitaba urwo rubanza gute bari ko bayihamagaye ikitaba n'iyo dokima ikayemeza iyo dokima ndayifise n'iya ministere de l'interieur none ubwo ubwo yuba yakoze iki nk'ubu kugira ngo itwereke ko yigenga muri muri muri ivyo vy'amatora Eh, mushentahe uh, bere gashatsi uh, umurwise ni urafise uburenganzira bwo guhana nk'umutegetsi yoba yarenze ku mateka ajanye cane cane n'itunganywa ry'amatora uh, ashobora kuba yiyamamaza mu gihe igikorwa co kwiyamamariza ego canke oya kitaratangura
Eh, murakoze Eh, mu bisanzwe leta ubu igikorwa iriko irakora kandi numva yateza gukora mu gusa abarundi n'amakungu ico bokumva nuko iri hinyanyurwa ry'ubwirizwa shingiro wabaye umugambi wa leta baracaye baragira n'integuro iraja mu nama shikiranganji barabikorera ko hama barafata ingingo baravyemeza hama bafata rero ibisekeza ryo kuja kubisigurira abanyagihugu eh, kugira abanyagihugu nabo bumve ko babumvishe icatumye biyumvira guhinyanyura iri bwirizwa shingiro twebwe rero nibyo nk'uko babivuze twarabyumvise ko hamwe hamwe wasanga uwaserukiye leta abisiguye hama agaheza agaca asaba abari ngaho ko boheza bakazotora ibyo bwirizwa shingiro twebwe ngaho rero tuvuga tuti eh, kumbure kubisigura ni mu- nibyo kuko bobo nibo babikoze kandi iyo ugiye gusigurira umuntu icyo wakoze mu bisanzwe naho utamubwira ngo tora yego canke oya urumva ko yategerezwa nawe aca yumva ko ugiye kumusigurira uba ushigikiye ko icyo kintu cotogwa ariko kandi ko hari ikiringo gitegekanijwe n'amategeko ico kiringo naco kikaba twebwe abanyamigambwe abazotora n'abandi tukaba hataragera ko tuvuga tuti tuzoritora cyangwa ntituzoritora nabona ko intumwa za leta nazo zogerageza zigiye gusigura bagasigura bagasigura bagasubira ariko bakarindira ico kiringo co kuzoheza bagahamagarira abanyagihugu bakazojana n'abandi n'abanyamigambwe n'abandi kugira ngo tuzovugire rimwe ko tuzoritora cyangwa tutazoritora naho rero navuga nti Yego.
bosigura mugabo bakarindira kumbure iyo fazi igira kabiri ijanye no kuzovuga ko tuzogemeza canke tutazogemeza muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na bonaventure mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe eh, bonaventure mwi- izina ry'ikirundi ninde
nze imana nzeyimana muri hehe
kasuru muri tanzania ego mwe murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane kwitegurwa ry'amatora mu burundi
Eh, nayo mfise utubazo tubiri ego
Ah, na- ubwa mbere ho nagomba kubaza amenye yuko nyimba nk'abarundi boba bari mu bihugu byo hanze ko boba bari kure gutora na cane cane eh, kuri abo bene wacu b'impunzi bari mu makambi dufate ziriya za nyarugusu za mutenderi yuko bariya bari kure gutora hanyuma ikigira kabiri ni iki kijanye na zino mpunzi zibandanya zihunguka ariko tukaba tubona yuko arudisirema y'abazotora yoba yimirije eske ari nk'amwe boshobora nko guhunguka basanga arudisirema yarashoboye kuba bazoba bari kuriwe gutora cyane bazoba bari- bari kuriwe gutora bizogenda gute ko wumva atacemeza yuko bazoba bafise yuko eh, cemeza yuko bazotora bazoba bafise samakoze murakoze bonaventure nzeyimana reka ivyo bibazo tubishikirize prosper ntaurwami
Eh, murakoze kumbaza ico kibazo kuri uwo murundi aragira ati mbega impunzi zizotora ntizizotora nimba bizi umuntu iyo aciswe impunzi aba asa n'uwatakaje ubwenegihugu impunzi ntitora mbwa nibatahuka mu burundi bazotora ku barundi bari hanze ndabivuze mu majambo abiri ni mu mico ibiri hariho abarundi bari hanze bafise bitwa impunzi hari n'abarundi bari hanze mugabo batatakaje ubwenegihugu bw'uburundi nk'ababa bari bakora mu ambasade cyangwa abarundi bari hanze ku mvu zitandukanye hari abari hanze bagiye kwiga hari abari hanze bagiye mu masaje hari abari hanze bagiye mu bintu bijyanye n'ubuzi bwabo bwo kudandaza cyangwa iki be n'abo barundi ntibatakaje ubwenegihugu mu nteguro yo kwandika abarundi twiteze muri iyi minsi iza tuzorungika ibitabo mu ambasade n'ahantu dufite amakonsera babaru- babandike nk'uko duhora tubigira baratwandika n'aba barundi bari mu nzego zo gucungera umutekano hari mu bihugu bya somaliya na centrafrique ibyo ni ibintu twama dukora abo barundi baratora mugabo abarundi badatora ni abarundi baba bitwa ko bitwa impunzi kuko abo muri ico gihe baba basa n'abatakaje ubwenegihugu muga iyo batashe sitati y'ubuhunzi biheze baba basubiye kuronka ubwenegihugu bazokwandikisha batore aho ni kuri uwo murundi yarabaje ikibazo cy'ingene bazobandika kuri ze nawe avuga rwa rupapuro rw'inzira rwa rupapuro rw'inzira rwerekeza amatora mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nashaka kumenyesha abarundi n'amakungu atumva ko ayo matora aza yarabaye mugabo hashoboye kuba hari ibyashyikirijwe bibandanye nagira mbwira umushinga ntahe zeno cyangwa umugabo zeno yuko urupapuro rw'inzira rudasubirira ibwirizwa nshingiro cyangwa rusubirira rya tegeko rigenga amatora byari iby'abanyepolitike biyumvikaniye ko nyine kugira ngo amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu agenda neza mugabo akabona ko hakirimo icyiyumviro kizima n'ubucokora arakizana bene gusinya urwo rupapuro rw'inzira niho bari n'ubu bazogaruke barusinye seni n'ibyo niho yari yewe kaburorizi nk'umugwi uringaniza amatora n'ubu iyo seni ni ikiri twebwe cyangwa abandi bazoza bavuga n'ibyo bumvikanye si seni zo bisubiza inyuma muri icyo umenya cyo ni uko urupapuro rw'inzira rudasubirira ibwirizwa nshingiro cyangwa itegeko rigenga amatora
mushanahe zeno nimubona mugira icyo muvuze ku kibazo kimwe icya kabiri cyashyikirijwe na bonaventure nzeyimana cereke cyane cyane impunzi zihunguka mu gihe gikorwa cyo kwandika abazotora kizoba kimaze kurangura kurangira ikintu wifuza ko coshikira izo mpunzi vyogenda gute kugira nazo ngo zigire uruhara mu matora
ku byerekeye impunzi mu bisanzwe ibiganiro twarimwo imbere byatereza kuba byaheze imbere y'amatora niyo byari gutuma hataba n'izo mpunzi kuva mu bihumbi bya cumi na gatatu ibiganiro byari byaratanguye iyo biringanizwa neza nibaza ko ata mpunzi ziba zihari cyane cyane ko amasezerano yarusha yagomba guhungura abantu iyo ibwirizwa shingiro bariringaniza nk'uko amasezerano yarusha yabaye nta mpunzi ziba zihari none ko byashitse urumva prospera ambwiye ko amasezerano adasubirira amabwirizwa nta kamaro ko gusezerana iyo ahandi yaba twasezeranye tubaye twobisubiyemo tukagira tuti none bimwe twasezerana ikibi ni iki icyiza ni iki kuko ibiganiro ibwirizwa iyo urishyizeho hariyo abagira bati yamara yamara urumva ntiriba rikibaye ibwirizwa riba ribaye agahotoro agahotoro nawe urumva hari aho birashika ukabunda bakareka akarenga cyangwa nawe ukirevuruta
mushana ya bere gashatsi hari amakuru muri minsi atangazwa y'abarundi batahuka bahunguka bavuye makampi bahoramwo impunzi haba muri Tanzania canke ahandi ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo nabo barundi batahutse mu gihe botahuka ikiringo co kwiyandikisha caraheze hari ikintu mwo mwosaba kugira ngo nabo barundi nyene bashobore kugira uruhara mu matora
murakoze nibyo tumaze iminsi twumva ko muri ino minsi hari abarundi benshi ariko baratahuka ndetse kumbure n'inyuma yaho hariho n'abandi barundi bazotahuka imbere y'uko kumbura amatora yandi y'ibihumbi na mirongo ibiri aba twebwe mu mugambi w'abadasigana igitora nicyo dusaba ubwa mbere ni uko amatora meza iyo yitabwe n'abarundi bose bishobotse ariko kandi murumva ko kumbure hari aho bizogorana ko tuzaya amatora azoshika impunzi zose zatahutse ku mpunzi zizoba zatahutse muri ino minsi tutaratora bijyanye n'ibwiriza nshingiro umugwiseni n'abarongoye igihugu bakora ibishoboka byose kugira ngo uwo murundi atahutse mu gihugu azotore ni ukuvuga bamwandike nabo bavuga ikiringo cyo kwandika kuri bene abo bantu nibaza ko babagira icyo navuga entretema speciale ikindi kibazo gikomeye kitaraho kitavuze ngaho no kuba ari mu gihugu hari ikibazo kijyanye n'uburangamuntu aho usanga kumbure uri kuraraba ingene ibintu bimeze ata abanyagihugu bose ntibafite karangamuntu hariho abakiri bato ataburangamuntu bari bwaronka kandi muri aya matora ingene azo ameze hariho aya matora y'ibwirizwa nshingiro mugabo kandi hariho n'amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri kandi twumva umugwisano tubwira yuko iyandikwa rizoba rimwe ni ukuvuga rero hariho n'abana bafite imyaka cumi n'itandatu no munsi hazogera mu bihumbi na mirongo ibiri bageze gutora naho tuvuga tuti umurundi wese bagerageze cyane cyane boroherezwe mu itangwa ry'uburangamuntu kugira ngo ntihagire umuhungu urundi azonanirwa no gutora kubera abuze karangamuntu kuko turazi ko karangamuntu kaguha amafaranga muri bino bihe ho hari niko usanga bagashyize ko ibijyanye n'intererano by'ibikorwa rusange by'iterambere aha rero umugwiseni wari wabidukoreye mu bihumbi na cumi na gatanu nagira nsabe porosiperi aduhe umuco kandi bazodufashe kugira ngo ku bijyanye na karangamuntu bumvikane na leta n'abarongoye amakomine kugira ngo karangamuntu zitangwe neza ziboneke kandi ku giciro cyazo cy'amafaranga amajana atanu muri icyo gihe ngira ngo hoboneka abitaba amatora ku bwinshi tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika turi kumwe na eliya eliya mwiriwe neza ndaguhaye mwiriwe cyane rwose mwiriwe neza izina ry'ikirundi n'indi eliya
yitwa sengiyumva sengiyumva murafite ikibazo murafite icyumviro
intererano nashaka guterera muri kino kiganiro nashaka kubaza mbe ko hariho abarundi twabonye banditse kuri facebook na whatsapp bari mu mashyirahamwe ari hanze bahora bari mu mashyirahamwe yahagaritswe Ah, bapfu- bavuga yuko boreka guhindura iyo bwirizwa shingiro byoba biva ku ki kugira ngo bemere kurihindura jewe ku cyiyumviro cy'iwanjye mbona ari ibintu bahindura bi- bituma tuguma twibereye mu mahoro turimo kuko nta kibazo murakoze n'icyo nashaka kuvuga
egomeye murakoze singiyumva Elia ico kibazo naho mukibaje sinzi ko bashika ntahe eh, turi kumwe bashobora kucishura ariko barashaka kugira ico bakivuze ko reka dijambo Prosper Ntahurwami
murakoze reka mbere ku kibazo zeno yashikirije cy'ibyo biganiro bagize ngo iyo abantu baganiye ntibabifite ngo ni akamaro icyo kibazo ngira kukibariza ahandi twebwe mu gusenyi twari twasabye yuko ibyo abanyepolitike bumvikanye kugira ngo bironke ingufu zikwiye bokora uko bashoboye kugira bije mu ibwirizwa nshingiro cyangwa bije mu itegeko rigenga amatora ni naho byoronka urufatiro rwo gukorerwako aha rero ndamubwiye yuko ibyo bumvikanye bidahindura ibwirizwa nshingiro n'itegeko rigenga amatora nibaza ko iyo mvugo zinayitahura twari twabasabye yuko ibyo bumvikanye muri federute bose babishyira mu itegeko rigenga amatora narijya mu bihumbi bibiri na kane iryo tegeko rigenga amatora ryasubiwemo nimba mubyibuka ibyo biganiro byari byabereye muri cya kigo benibe hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo gihe abanyepolitiki batari bake bari batashe sinumva ari icyabagoye kugira ngo ntibabishire mu ibwirizwa rigenga amatora icyo gihe kuko bari babifitiye ububasha n'uburyo aho rero sinibaza ko ari ikosa rya sena ikindi nacyo kuri izi mpungenge bafise ku bintu bijyanye n'amakarata karangamuntu mu yinga riheze twaragize inama n'inzego za leta zitandukanye harimo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati harimo n'uwaserukiye ubwo bushikiranganji aributsa yuko ikarata karangamuntu igurwa amafaranga amajana atanu twarasabye yuko rero ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwo korohereza abenegihugu kugira ngo baronke izo karata karangamuntu ku bavyeyi nayo impungenge z'uko tuzaba twandika abana b'imyaka cumi n'itandatu ndashaka kubabwira ko itegeko dufise ubu ritanga uburenganzira ko umuntu w'imyaka cumi n'itandatu arafise uburenganzira bwo kuronka karangamuntu rizoba ari itegeko rya rero hasanzwe rishyizwe mu ngiro ku mpungenge nazo z'abazohunguka kumbure iyandikwa ryaheze ibyo ni ingingo ya politiki ishoboye gufatwa seni ifatikanije n'inzego za leta kuko harimo ikibazo cy'uburyo n'ikibazo cy'umwanya turi abantu ibiri mu gihugu turabibona turabikurikirana ka burundi icyo kibazo twakivugana n'inzego za leta tukaraba abarundi bahungutse kumbure igihe cyo kwandika cyaheze ingene bofatwa izo ni ingingo novuga z'ubuhinga na politiki zishoboka iyo zumvikanye ko aho novuga ko atamakenga menshi zotera ariko abarundi nabo borohereze bagenzi babo ababishoboye batahe kare ntibazoze gutaha kumbure ikiringo cyiyandikwa gisa n'icyarengerekanye n'ibyokosorwa bitagikunda hanyuma ku bisigaye nabyo nibaza yuko bene ibi bintu atari bihe byo gutana kw'imyiko ahubwo umurundi wese yogerageza kuraba icyo yoterera mu ntumbero y'uko amahoro atsimbatara mu gihugu na demokarasi igashinga imizi nayo ubundi bwobwo kuguma umuntu avuga amakenga n'impari yofasha no mu gutanga inzira zotanga inyishu kuri ibyo bibazo nk'ibi bya karangamuntu iby'abarundi bohunguka hama ngasaba umushinga ntaheze no nawe ko ibyo biganiro bibandanya ni nicyo gihe nk'ubu ko bari kubasigura ibyohinyanyurwa haba mu ibwirizwa nshingiro haba kumbure no mu itegeko rigenga amatora rizoca rikurikira kuko iri bwirizwa nshingiro n'iryamara gutorwa biraboneka yuko ntihazobura izindi ngingo bijyana nazo ziri nko mu itegeko rigenga amatora egomeye nibaza ko amarembo acuguruye abantu babishoboye ahubwo babandanya baraba ukuntu baterera kugira ngo igihugu gitere kije imbere ikibazo ca sengiyumva Elia naho navuze ko ah, inyishu mwebwe mutazifise kuko muta- mutari kumwe nabo avuga ko bandika kuri Facebook na WhatsApp eh, ariko nashaka mugire ico mukivuze ko mukanya gato
abandika kuri Face- facebook na whatsapp Eh, ngo basaba ko ibwirizwa shingiro ritohinduka
none ubu ibyo bibarizwa muri seni
ubu ni akanya nari ndabahaye kugira ngo mugire icyo mubivuga ko nari navuze ko icyo kibazo kitabaraba mudashobora kucyishyura ariko reka duhe n'akanya kandi ariko ibyo muri politiki n'ibisanzwe kubona hari abarundi bifuza ko ibwirizwa nshingiro ridahinduka ahubwo niho politiki ihagaze nicyo gituma baza abarundi abemera ko rihinduka n'abatemera rero nibaza ko ari ingendo ya politiki ahubwo yanga demokarasi egome reka duhe n'akanya n'abandi abera gashatsi icyo kibazo mu kivuga ko iki cyabajijwe na sengiyumva eriyo
icyo kibazo cyabajijwe na eriya ko hari abandika kuri facebook na whatsapp ko iryo bwirizwa nshingiro ritohinduka ni uburenganzira bwabo kuko turi muri demokarasi ko hari uvuga ati iri bwirizwa ntirihinduke ni nk'uko hari avuga ati iri bwirizwa shingiro uko rihinduka rwose mugabo rigume rihinduke mu ntumbero yaba yaciwe n'amasezerano yarusha abo ni twebwe rero twe tuvuga tuti ababivuga n'ibisanzwe mugabo kandi n'ababivuga bamenya yuko no mu ibwirizwa shingiro iri nyene risanzwe ritugenga uno munsi rigiye guhinduka harategekanijwe barategekanijwe ingene iryo bwirizwa shingiro rihinduka bisigura yuko ibwirizwa shingiro ko ryo rihinduka ari ibintu bishika mugabo cyane cyane ibwirizwa shingiro ritugenga uno munsi ni ibwirizwa shingiro ridasanzwe rifite inkomoko hama turavye rero impinyanyiro bagize twebwe mu mugambi w'abadasigana itona twarabonye koko ko amasezerano ya arusha mu ntimatima yayo yubahirijwe naho tuvuga tuti ni ibintu bisanzwe kwibwiriza shingiro ndetse ibihugu byose igihugu cigenga nk'uburundi n'ibindi amabwirizwa shingiro arahinduka iyo cyane cyane abantu babyumvikanyeho ego me imbere yo kuduha ijambo beni reka duhe ijambo kandi zenoni mubona nawe nyine agire ico avuze kuri icyo kibazo n'inyishu zatanzwe na na rwami
nabyumvise neza
nagomba mugire icyo muvuze ku kibazo cyabajijwe na Eliya Sengiyumva yari ko avuga ko hariho abarundi bandika bifuza ko ibwirizwa shingiro ritoba ariko we bakifuza ko ryoba kugira ngo abarundi babandanye biberaho mu mahoro
mu bisanzwe ibwirizwa shingiro hariho ibyo Prosper yavuze ati ibyo mwumvikanye mwari mukwiye kubishyira mu ibwirizwa shingiro no mu ibwirizwa rigenga amatora ibyo ni kuri mugabo none mu gihe tubyumvikanye hanyuma bakagomba kurihinyanyura mutari kumwe ntibumva ko baba banse ibyo biganiro binuze ko twari mu biganiro ibwirizwa shingiro bari kurizana rikaba ikibazo kimwe mu bindi biharira kuko n'ibwirizwa ridasanzwe hari n'aho mbere n'iyo uritoje wewe rikugaruka ko hari abo byashyikiye siniriwe ndabitanga ko akararo hari abo byashyikiye ribagarukira ko nabi kandi aribo baritoje rero nozeye twari abagomba ko ridahinduka hariho imvo bari kubigira icyo bagomba bafite icyo ntigihinduke bari kukivuga bati iki ntigihinduke abandi bati iki ntigihinduke bakatanga imvo erega nta na kimwe cyane cyane ibwirizwa shingiro iyo rihinduka baratanga imvo y'igituma rihinduka kugira ngo n'uzoza kurisoma amenye igituma aba rero bashaka ko rihinduka ari imigambwe yose kandi ntawe aravuyemo harimo na seni y'icabona seni rero iyo ibonye yuko uko twabisezeranye bitari ko biko biragenda ahubwo yari gutanga imiyobozi ibyo numvise mwaganiriye kandi byanditse ariko biriko biragenda yewe ayo matora sinoyahagarikira icyo kibazo turakigaruka ko ariko imbere yawe reka duha ijambo beni ni ukuri muriwe neza
miriwe neza muri hehe beni ni ukuri murakomeye turaho muri hehe ndi mu gisagara ndi mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo murafite icyumviro
ni n'icyumviro ntabwo nshaka guterera ego ku byerekeye aya matora y'ibwirizwa nshingiro agomba kuba yewe nifuza cyangwa n'abandi barundi batari bake turifuza yuko muri iyi nteguro yayo nk'uko hari amatora novuga azoshyiraho ibwirizwa shingiro iryo bwirizwa shingiro naryo rikazokora mbere no ku matora agiye gukurikira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abazotora inzego twifuza yuko byohera ubu nyene birimo umuco ukwiye kuko turiko turaraba mu minsi iheze twagiye twumva abantu batari bake bari mu migango itavuga rumwe na leta bagenda bafatwa ngo bariko bigisha gutora oya mugabo tukaca dusimba kandi tukumva nk'uko n'abandi babigarutse ko abandi bariko barigisha gutora ego muri leta mbega izo mvururu zitanguye ubunyene ntihagarara iryo bwirizwa nshingiro nawe rishyirwa mu nda nyene mu matora akurikira ntituzaba dusubira gusanga tugiye muri mwo byo mu mya- mu myaka ibiri iheze mu myaka itatu iheze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twifuza rero ko abanyepolitike boje hamwe bakumvikana guhera ubunyene maze hakazogera amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hagatekanye bose babyumva kumwe kugira ngo abarundi ndugume turi muri zuguru zuguru uko amatora ageze nk'uko byama biba murakoze Eh, murakoze murakoze benini ukuri eka impanuro mutanze n'impanuro eh, zizu- zumvikana reka tuhe ijambo umushikanahe Prosper ntarugwamiye agira ico zivuze ko eh, abarundi bakwiye kuja hamwe kugira ngo bumvikane kugira ngo imvururu ntizibe kugira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazoba amatora eh, yemewe n'abarundi aho kusanga hari nk'imigambo yiyonjora izo mpanuro mu zivuga ko ikiye umushikanahe Prosper ntarugwamiye
izo mpanuro z'uko abarundi boja hamwe bakagira icyo bapfunditse ni nziza cyane ariko uko ndabizi kuri ibi bijyanye n'iribwirizwa nshingiro abarundi batari bake n'ukuri barafite icyo babajijwe mu biriko birakurikizwa amatwi ansumira kandi nk'uko naje nagenda bikurikirana ivyiyumviro vyinshi ntibyavuye mu vyashikirijwe n'abenegihugu
egume namwe eh, abera gashatsi eh, mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imigambo itari mike yari yonjoye mu matora ah, umushirantahe beni niyukuri asaba ko abarundi boja hamwe kugira ngo ayo matora ntazabe nk'amatora yabaye yaheruka muvuga Ego.
muvuga iki ku mpanuro atanze
impanuro watanze uwo Beni ni impanuro nziza kandi zumvikana nta murundi n'umwe atokwifuza ko amatora yoba meza cyane kandi amatora atagira agatosi atagira imvururu nk'uko twabibonye mu bibiri na cumi na gatanu ariko byose biva ku migambwe bikava ku banyapolitike kuko eh, si mu bihumbi na cumi na gatanu gusa m- mu burundi umengo bimaze kuba umugenzo aho umuntu yitaba amatora yagera hagati ngo ndasokoye nibyo haraba ibibazo ariko cyane cyane eh, ibibazo byovuganwa ko mugabo umuntu akabandanya amatora kuko eh, hari uyumvira ngo ngo yavuyemo ngo abandi baca bayaheba cyangwa ngo yavuyemo ngo acahagarara ariko turabye l'experience cyatweretse mu bibiri na cumi mu bibiri na cumi na gatanu twebwe abanyapolitike twari dukwiye kubona ko nimba ufashe ingingo yo kwitaba amatora amatora wayabandanya ugashika kuko hama tuka cyane cyane ikibazo cadutse abantu bakicara hamwe bakakivugana mu ntumbero yo gutegura amatora meza eh, agiye kuba mu minsi ya vuba Egome eh, mushya nahe namwe eh, zeno nimubona mugira ico muvuze kuri izo mpanuro zitanzwe eh, ko mu matora yimirije abarundi bose baba bari hamwe kugira ngo ntivyashitse mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu arivyo uh, mushantahe abere gashatsi yise umugenzo eh, kugira ngo ntibisubire kuba izo mpanuro mu zivuga kwiki
amatora aringanizwa na leta gushyira hamwe abantu ni leta Eh, nibaza ko ko hari ibiganiro ko leta izobyiyumvira muri ubwo buryo ah, kugira ngo amatora agende agende neza ari ibyo ko hari ibiganiro agira ati nshikiriki nawe abandi bashikira bati dushikiriki bikenewe tugahanuza ibyo byariho bitariho biba ari impaka impaka nayo hari umu- hari uyikinguruka naho hari uri n'ugira ibindi
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na claude mwiriwe neza
ndagize mwiriwe ndaramukije n'abasirikire ndarakumva izina ry'ikirundi ninde claude
nagize imana hakizimana murafite ikibazo murafite icyumviro
yego narifite akabazo kamwe nagomba kubabaza abatumire bose muri rusange Mhm.
ibyo aho mperereye ndahita numva abantu bimwe cyangwa abantu bumva bimwe bifuza yuko amatora ayo ma- ayo ma- ingene bagiye barakora abaje b'abafaransai nyine bagiye bararukije yuko habayemo utunenge nagomba kubaza rero abo b'imigambwe ndetse n'uwo mukomiseri batumye wo muri seni icyo babivuga ko umwe muri rusange nyine babibona nka seni icyo babivuga ko n'abanyamigambwe uko babibona murakoze murakoze claude hakizimana ni ikibazo eh, kivuga ko hariho abajejwe eh, reka guharura canke kugenduza abazotora ari bo yise agent recenseur bavuga ko mu kubaha ayo mabanga harimo utunenge mushana prospera na rwami
nagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ariko baratwumviriza yuko mu kugena abantu bazokwandika bazosa abazotora ariko kwita rusansuma nta migambwe yajamwo abantu baza ku giti cyabo iyo ni intumbero nyamukuru abantu bokumva ntidutane kw'imiragwe icya kabiri ni uko mu byo twaraba yari diplome twasaba umuntu yaba afite diplome n'iburiburi zimwe bita bekate ku batuzifise besisi na besita bo we kivara ni ukuvuga ashoboye kuba atize mu burundi yize ahandi bazita ukundi mugabo urabye ubumenyi bw'izo diplome zingana n'izo bazanye icyo cyari icya kabiri icya gatatu naho twara twasaba ko umuntu ashobora aba avuka aho hantu cyangwa ahaba kugira ngo bimworohere gukora ibisigaye n'ukuri ntababesha bareka kubabwira neza n'ingorane z'akazi mu gihugu turazi ko hari abashomeri benshi uca usanga rero umuntu hariho yari yipfuje ko ajyamo cyangwa izina yoba yari yacikirijeyo cyangwa uriya abonye ritarimo yaca avuga ngo byagenze nabi mu gihe batubwira bati abatowe si abarundi iryo ryoba rikosa mu gihe batubwira bati abatowe ntibavuka kuri uwo mutumba iryo ryoba rikosa mu gihe batubwira bati abatowe ntibaba kuri uwo mutumba iryo ryoba rikosa naho kuvuga ngo kubera jewe nari nipfuje yuko uwitwa benwa ajamo aho kuja benwa bagasanga hagiye uwitwa yohane ni ukuri tubibuze atakudidinganya atagusigara inkore ku maso ni mwavuga ati hakura yohani uhashire paul ahanini n'ingorane z'akazi abarundi nibo bakwiye kubivuga uko biri hama ico kibazo cigwe muri rusange ariko bumve ko ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atanu na mirongo umunani na batatu bashwiragiye mu mitumba hafi ibihumbi bitatu yo mu burundi murumva ko abarundi bose batokwigwa nimwe tuvuga tuti abakunzi n'abarira mu bindi ico kintu bacumva ahanini ni ingorane z'akazi nuko batagomba kubidudura ego me na- namwe mushanahe zeno nimubona kuri icyo kibazo nyene
iki ni ibibazo nk'ikibazo gihagaze ku baja rusanseri ikibazo kiba- ikibazo kiri kiri hejuru yabo
ego mushanahe namwe uh, abere gashatsi kuri icyo kibazo nyene caba Jean Recenseur bavuga ko mu kubaha akazi hoba harabayemo utunenge
Eh, ibyo nibaza ko atawo bideha ko kandi ni ibintu biba- bi- bishobora kuba byarashitse kuko eh, mu bisanzwe nk'uko prospera bivuze urabye general gifasha akanya ndakurikirana aho nari mperere mu gisagara cya bujumbura urabye nko muri komine ntahangwa umurongo w'abantu barondera kuja muri ibyo bibanza warabona ko koko badashobora gukwirwamo bari abantu benshi cyane sinzi ngira ngo n'amadosiye yari amadosiye arengeye aha rero gusa ikiba gikomeye ni uko eh, abo bajejwe kwakira amadosiye no gucagura abajamwo bo kwisunga amategeko aba yashikirijwe n'umugwisenyi Mm, ngaho rero nti- vyoheza bigatuma atawidoga mu gihe abagiyemwo koko baba ari abantu babikwiye bakwije vyangombwa hama bagatorwa bisunze amategeko senyene yashizeho mugabo ata nkunzi canke ka mwana wa mama Uh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na jean claude ngoboka mwiriwe neza muri muri hehe ga jean claude
halo wi muri hehe
ndabumva ego muri he
eee ndi ngoboka jean claude yemerereye mu rwanda yego murafite ikibazo murafite icyumviro Ndi- ndi mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma yego Mu- ikibazo mu murenge icyumviro wa gashanda niho merereye ikibazo icyumviro
none ikibazo nari mfite kuri abo baturanyi bacu Mhm.
ni uko njyewe uko mbyumva alo duga ku ijambo turakumva bandanya
uko mbyumva njyewe ni uko bahajye bashyira hamwe bakabanza bakaza bakagira iki baga- bagacyura aba- abarundi bari mu ba- bari hanze y'igihugu bari mu nkambi zitandukanye ku isi hanyuma bakabona gukora amatora kuko n'ubundi ntibakora amatora bano barundi bari mu bihugu nk'ubu nk'ubu nka tanzania n'u rwanda na- n'u- no hose muri muri za zambia ntabwo rwose amatora n'ubundi azagenda neza bizakomeza bizemo impaka zo- z'imvururu z'imirwano n'ubundi bakomeze bitwe impunzi kandi nta mahoro yaba mu gihugu cyabo batabanje gucyura impunzi ziri hanze
jean claude eh, ngoboka murakoze reka dushikize ico kibazo abashikana turi kumwe reka dutangure kumushikana haya bere gashatsi icyumviro ca jean claude avuga ko eh, amatora akwiye kubanza kurindirizwa gushikaho abarundi bari hanze mu makampi atandukanye batahuka duga kwijambo
murakoze kuri icyo kibazo cya jean claude twebwe icyo tuvuga ni uko byari kuba byiza koko ko abarundi bari mu buhungiro botahuka kugira ngo nabo bashobore kuronka uburenganzira cyo kumwe n'abandi barundi bene wabo bari mu gihugu ku bijyanye n'amatora ndetse n'ayandi maduruwa y'abarundi ariko kandi nibaza ko ni ukwemeza ndetse nta n'uwompinyuza ko nta mu burundi hamaze kujya mu nzira ya demokarasi kugira ngo kuva mu bibiri na gatanu duhereye hagufi harabaye amatora kandi ayo matora yarabaye hari impunzi ziri hanze mu bihumbi bibiri na cumi naho nyine ntaho bava ko impunzi zose zari bwatahuke n'uno munsi rero uwo ngo tuzashobora gutunganya amatora ari uko impunzi zose zitahutse ngira ngo twoca tuba mu gihugu igihugu cy'uburundi cyoca gisubira inyuma kuko nta matora yosubira kuba twoca tujya mu ngorane z'ubutegetsi aho twavuga tuti leta twebwe abanyamigambwe n'abandi ndetse n'abo banyarwanda n'abandi bava ibyo bihugu badufashe kugira ngo izo mpunzi zitahuke kandi ibyo nabyo nibaza ko bitaba mu burundi gusa ndetse no mu rwanda ndetse no mu bindi bihugu nibaza ko haba amatora kandi hariho impunzi ziri hanze twavuga tuti amatora ntasubira inyuma zoba hama bene bacu bari mu buhungiro botahuka kugira ngo amatora nabo bayajemo namwe izina nimubona kuri icyo cyiyumviro cya ngoboka jean claude mu kanya gato
ni umunyarwanda ya kijambo anyibukije yigeze kuba mu rwanda ya beri yubaza ibyashikiye bwa nakweri niho yomenya ibyo ariko arakora
mu nshinga namwe prospere ntarwamiye kuri icyo cyiyumviro duga ku ijambo
yego icyo cyiyumviro yashikirije ni cyiza ariko ishyirwa mu ngiro ryacu n'ibyo rigorana byoba byiza byoba bihimbaye byoba byiza kuruta abarundi bose bahunze batashe tubagira amatora ariko ntidusiga n'inkore ku maso nta gihugu na kimwe ku isi ndumva cyaringanije amatora abenegihugu bacu bose bari mu gihugu uburundi buzaba bubaye ubwa mbere bubikoze cyangwa bubishyitse ko ariko icyifuzo ni cyiza ahubwo reka amatora abe umutekano ugaruke bukebuka abarundi batashoboye kuza muri iyi minsi y'amatora yimirije bazoze no hanyuma ariko isi yoba yamaze kuba ijuru atwumvije yuko abantu bose bazotaha ariho amatora yoba ngira ngo ni icyifuzo icyifuzo nacyo hari igihe kijya mu ngiro cyangwa kijya mu ngiro ariko ndabisubiyemo nta namwe ku isi ndumva igihugu cyaringanije amatora bene igihugu bacu bari mu gihugu bose arakitubwira kimwe tucigane tubwira n'ukuntu cyabigenjeje ndabona akanya kagiye mu kanya gatoya cyane rwose nagomba mwebwe nyine umushenantahe prosper ntarurwamiye ndabasaba bimukira akamu abarundi cyane cyane baza kwitaba aya matora eka n'abatazoyitaba akamu muteye abanyapolitike n'akahe eka n'abo bose bazaba bajejwe amabanga yo gutunganya amatora mu burundi mu kanya gatoya amasegonda mirongo itatu
murakoze ku barundi bose baba bari mu burundi hagati cyangwa hanze twabasaba yuko bakwitaba amatora na cyane cyane mu kwiyandikisha ko n'intango ya byose iryo yandikwa naryo rizotangura mu ntango z'ukwezi kwa kabiri itariki nyazina tuzoyishikiriza abanyepolitike nabo ndabasabye gukunda igihugu cyabo ntibazane amananiza bamenye igihugu cyabo ukuntu kimeze n'ibikigoye ahubwo aho gutega imitego bazana intererano kugira ngo amatora agende neza kuba
sozera
yego hama rero inzego nazo za leta zikora uko zishoboye kose kugira ngo uburyo bw'amatora aboneka abenegihugu bamenye bitabe hama bategure n'umwuka wa politiki utuma abarundi bari hanze bataha bitaba urwo rubanza rw'iteka rw'igihugu namwe zino nimubona ikintu akamamotera haba ku bategetsi eka abanyapolitike eka n'abantu bose bazotunganya ayo matora mu masegonda mirongo itatu
nk'uko nabigarutseho ngaruka ku rupapuro rwagenga inzira y'amatora y'ibihumbi bibiri cumi na gatanu byari ibiganiro kandi n'intumbero y'ibiganiro twari twashyitse ko nibaza ko yogaruka gusaba rero ko iyo ntumbero yogaruka twari twashyitse ko kuri urwo rupapuro rw'inzira nibaza ko ari ukwanga igihugu nk'uko womenga turiko turatega imitego igihugu mu nshena ya bera gashatsi namwe amasegonda mirongo itatu muduga ku ijambo akamu
ego akamo bwa mbere umugwiseni nk'uko uriko urabikora wogerageza ugakora mu bwingenge ntangere mu gutunganya amatora ku barundi bene wacu baba bari mu gihugu canke abarangurira imirimo hanze nabo bogerageza bakiyandikisha ubwa mbere kugira ngo mushenkahe abere gashatsi ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugire uruhara muri iki kiganiro ndagushimiye mushenkantahe zeno nimubona ku kanya mwatoye namwe ndabashimiye cyane rwose prospere ntaurwamiye ku kanya mwatoye kugira ngo muduhe umuco kuntu amatora ariko aratunganywa turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo mu abaduteye akamo eka abaduteze amatwi namwe mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika